Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti.
Sadaasa sagal bara 2015 harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo kun qophii sagalee qeerroo kallattiin oromiyaarraa isiniif darbudha akkuma barame duraan dursa oduutu isiniif dhiyaata itti aansuun qophii addaa ibsa qeerroo bilisummaa irraa ba'e sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa garbummaa ilaalchisee qabna karaa jaal hariiroo jorgoo isiniif dhiyaata walaloo fi walleelee warraaqsaas ni jiru isin keessummeessuun kan isin waliin turu an tokkicha murteessaati amma hangafoota oduun isin dhageessisa leenjii maastar pilaanii haaraaf wayyaaneen qotee bulaaf kennitu irratti gaaffiin diddaa ka'e barattoonni yuunivarsiitii mooraan barumsaa dirree siyaasaa osoo hin taane bakka irraa barumsa qulqulluu argannudha jechuun bulchiinsa isaaniitti iyyataa galfachaa jiru wayyaaneen ammoo tokko shaneen isin ijaaru malee jechaa jirti oduulee biroonis ni jiru babalooma oduuf jaalle biiftu galmoo Maqaa leenjii karoora guddinaaf tiraansfoormeeshinii jedhuun aanaalee Oromiyaa hunda keessatti OPDO'dhaan kennamaa jiru irratti mormii guddaan mudachaa jira. Akkuma beekamu mootummaa wayyaanee karoora maastar pilaanii Finfinnee qotee bulaa Oromoo qe'ee isaarraa buqqisuu hojii irra oolchuuf dhamaa jirti. Maqaa leenjii jedhuun yeroo darbe magaalaa Adaamaaf godina addaa Oromiyaa magaalaa holotaatti kaadireef ergamtoota isaa walitti qabuun hololaa turte. Aanaalee hunda keessatti kaabinee gandaa, hojjettoota qonnaa, hojjettoota fayyaaf qotee bulaa keessa namoota muraasa walitti qabuun holola garaagaraa geggeessaa kan jirtu yoo ta'u hirmaattota irraa mormii guddaan mudatee jira. Gaaffiilee hirmaattota irraa ka'uun dabballoota OPDO aanaa muddama keessa galchaa jiran tokko dhimma karoora maastar pilaaniitiin qotee bulaan oromoo qe'eef qabeenya isaarraa buqqa'u hin qabu lama gaaffii mirgaa gaafannee deebii argachaa hin jirru sadii karoora maastar pilaanii karaa dhoksaa ta'een hojiirra oolchuuf fiiguun hadhaabbatu afur miidiyaan omn miidiyaa uummata oromooti malee miidiyaa sobaati miti maaliif miidiyaa sobaa jechuun uummata keessatti hololtu shan afaan oromoo afaan federaalaaf afaan hojii ta'uu qaba ja'a daangaan magaalaa tokko daangaa baadiyaatiin gargar waan ta'eef akkamitti magaalli daangaa isa darbuun qotee bulaa baadiyaa qe'ee isaarraa buqqisa torba OPDOn dhaaba oromoof dhaabbate osoo hin taane dhaaba uummata qe'eef qabeenya isaarraa buqqisuuf dhaabbatedha haala kanaan yaadaaf gaaffiin garaagaraa bal'inaan ka'uun ergamtoota wayyaanee leenjii kennuuf dhiyaatan afaan qabsiisaa jiru gama biraatiin diinni bara dhufee darbu dhiiga ilmaan oromoo dhangalaasaa jiru nama keenya lubbuu baasaa fi qabeenya biyya keenyaa saamaa jiru wayyaaneen qaanii tokko malee barattoota yuunivarsiitiilee oromiyaa garaagaraa keessatti argaman miseensota isin godha jechuun dararaaf kadhachaa jiraachuun saaxilame. Haaluma kanaan mootummaa jechuun kan of waamtu gareen maafiyaa ashkaabirri wayyaanee Oromoon mootummaa waloof kan mataasaa akka hin jaarran gochuuf baroota darban kana dhiiga ilmaan keenyaa gadi naqxee dagachuun ammammoo tokko shaneetiinan isin ijaara ijaaramaa jechaa jirti. Kunis akka to'annaaf basaasaaf isaaniif tolu gochuuf ta'uun irra ga'ameera. Kitaabni imala jireenyaa jedhamu asoosama dheeraan qarree sabboontuu Oromoo leellistuu Toofiqiin barreeffamee eebbifamee uummataaf dhiyaate. Kitaabni kun Oromiyaa irraa qabee hanga Taanzaaniyaatti akeeka Oromoo tokkoomsuuf leellisuu kan of keessaa qabuuf hayyoota Oromoo xiinxala kitaabichaa irratti kennameen beekuun danda'ameera. Bifuma wal fakkaatuun kitaabni walaloo jedhamu qeerroo Oromoo Abdiisaa Balaachoo jedhamuun maxxanfamee uummataaf dhiyaateera. Kitaabni kun haqa Oromoon keessa jiru fakkii qola kitaabichaa irratti agarsiiseen kan calaqqisiise yoo ta'u, waraanni diinaa nama Oromoo tokko gubbaa kophee waraanaa guddaatiin gateettii isaa gubbaa ejjetee kan dhaabbatu yoo ta'u, Oromtichi baachuu dadhabee duddi isaa gugguufee yeroo jedhee yaadu kan agarsiisudha. Kana malees eebba kitaabaa kanarratti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman kan argaman yoo ta'u, tiyaatirri mata dureen isaa maraataa jedhamu tokko kan hayyuu Oromoo haqaaf dhugaa dhabe garuu immoo dhugaaf qabsoo sabasaaf amanamee iyyummaan jiraatu kan namoonni maraataa jedhanii isa yaamuu agarsiisuun yeroo uummanni imimmaan xuruurfatee boo'u argameera. Oduun keenyaarraa kanuma qophiilee waliin turtii gaarii.
Sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa kurnaffaa bara kuma lamaa fi kudha shani. Bara kuma lamaa fi shan waamicha adda bilisummaa Oromoon uummata bal'aa Oromoof haaromseen fincilli diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti erga bifa ho'aan qabsiifamee hanga har'aatti bifa adda addaan mootummaa gabroonfattuu wayyaanee akka guggubaa jiru eenyullee haaluu hin danda'u. Eebila bara 2011 warraaqsi qeerroo bilisummaa Oromoo erga finiinuu jalqabee kaasee guutuu Oromiyaa keessatti qeerroon Oromoo barattoonnii fi dargaggootni sabboontotaa fi waliigalatti uummata Oromoo bal'aan wal ta'uun fincila diddaa gabrummaa bifa adda addaan mootummaa gabroonfataa wayyaanee irratti qabsiisuun uummatni Oromoo bilisummaa kan barbaadu ta'uu ifatti mul'isaa jiran. Addatti bara 2014 darbe keessa qooda qeerroo bilisummaa Oromoon barattootaa fi dargaggootni warraaqsi fincila diddaa gabrummaa fi falmaan mirga abbaa biyyummaa sirna gabroonfataa wayyaanee irratti qabsiifame hanga har'aatti mootummicha guggubaa qabsoo bilisummaa Oromoof injifannoo galmeessaa jira. Fincila deemaa jiru kana keessatti wareegamni qaqqaaliin kaffalameera. Kaffalamaas jira. Dargaggoonni barattoonni fi sabboontonni Oromoo bilisummaan Oromoo kan hin hafne ta'uu lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne wareeganii mirkaneessaa jiran. Ilmaan Oromoo qaroon beekoo fi hubatoon kanneen biyyaa fi uummata isaanii caalsifatan dhiiga dhangalaasanii lafee cabsanii bilisummaa balbala Oromoon gahanii jiran. Bara baraanis seenaan qabsoo Oromoo isaan yaadata. Kanaaf Sadaasni sagal Nooveembar sagal guyyaan yaadannoo fincila diddaa gabrummaa faadaagaa bara 2015 kanaa Oromiyaa keessaa fi biyyoota alaa bakka Oromoonni itti argaman keessatti haala ho'aa ta'een ilmaan Oromoo qaalii fi muratoo kanneen lubbuu isaanii wareegan kana yaadachuu hojii qaalii isaan dalagan faarsuun yaadatamee fi kabajamee oola. qeerroo fi qarree Oromoo barattootaa fi sabboontota keenya fincila diddaa gabrummaa keessatti bilisummaa sabaaf jecha lubbuu isaanii aarsaa godhan haa yaadannu. Kabajaa gootota sabaaf qabnu agarsiisuun dirqama lammummaa Oromooti. Obbolootaa fi lammiiwwan keenya hidhaa gabroonfataa keessatti gidirfamaa jiranis haa yaadannu. Yaadachuu qofaa otoo hin taane karaa ittiin fincila diddaa gabrummaa caalaatti jabeessinu qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsinuu fi gumaata jaallatudha. jaallan keenya bilisummaan baasnu irratti ejjennoo lammummaa qabannee murtii marii keenyaa hojiitti haa jijjiirru. Oromoon ofirratti amantaa godhatee sagalee tokkoon irree gamtoomeen yoo ol ka'ee diddaa mul'ise halkan tokkotti hidda gabroonfataa isa xaxee jiru cicciree irree cunqursitootaa isa irra ciisee gadi isa qabe of irraa darbee bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuu akka danda'u fincila diddaa gabrummaan bara 2014 keessa gaggeeffamee fi ammallee gaggeeffamaa jiru caalaatti nama hubachiisa. Fincila kanaan Oromoon akkasumas ilmaan isaa dargaggootnii fi barattoonni qeerroo fi qarreen akkasumas sabboontonni dallaa shira siyaasaa roga adda addaan diinni ijaare diiganii falmaaf finiinsuun humna Oromoon qabu diinattis firattis mul'isaniiru. Bilisummaan Oromoo walabummaan Oromiyaa lubbuun itti bahee dhiigni itti dhangala'ee lafeen itti caccabee kan hin hafnee fi bakka gahu tahuu hojii fi gootummaan mul'isaniiru mul'isaas jiran. Kanaaf muuxannoo fi jabina akkasumas injifannoolee fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoon argaman kuufachaa fincilaa fi diddaa caalu qabsoo roga maraa kan bilisummaa balbala geesse ol seensistu nu geessuuf of qopheessuun bakkayyuutti irree tokkoomee fi gamtoomeen diina dura dhaabbachuun akeeka jaallanii fi ilmaan Oromoo qaqqaalii lubbuu kitimaa godhanii bakkaan gahuuf mudhii hidhannee murannoon haa warraaqnu. Ilmaan Oromoo sabboontonni fi qabsaa'otni fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegaman bara baraan ni yaadatamu. Kaayyoo fi akeeka gootowwan Oromoo irratti wareegaman bakkaan ni geenya. Sadaasni sagal guyyaan fincila diddaa gabrummaa faadaagaa bara baraan ni yaadatama. Injifannoo uummata Oromoof.
yerootu deebisa. Dhiittaa warra diinaa gidiraa masaanuu sanyii sanyii nyaatee ilmaan warra haraamuu gaaffii waggaa dhibbee gubannaa garaachaa qaxxaamura kuta akka eegee naachaa bara sareen duttee waraabessi yuustu jalloon daddagaagdee nagaa morma huutu bara somni ka'ee aardiirra bookkisu dhiittaaf gabroonfataan hiyyeessa boosisu gaaffiin imimmaanii mana waaqaa dhaqee bara namni harkasaan maqa hamaa maqe biyyi beelaan dhumee reeffi galma guutu bara ilmi sooressaa nyaata balfee dhiitu bara addunyaan kun garagalchoo taate sobni barcumarra haqni biyyaa baate bara namni kamuu jiraachuuf sassatu tooftaan jiruu lafaa baasee nama gatu yeroo sagaltamni sagaliif gugguufu manni guddaan jigee qinaaxxiin gadduufu bara inni baratee iddoo taa'u dhabee wallaalaan sammuu doofaa albeedhaan carabee lafarraa gadi oofee ofii mana ijaaree kaan yoo gumgumu akka ilma abaaree inni kaanis cabsee yoo bulchu hundumaa raawwatee dhabamu kan baasuu fi gumaa bara itti waan hundi garagaltoo ta'ee wallaalaan beekaan biyyaa ba'ee yoo soonaan ilaalan bara jibbisiisaa gaaffii deebii dhabe kana yerootu deebisa.
fardi geeshoon nyaatu yoo harroota malee. alagaan galchuu kan dhaloota malee yaa shimbirroon nanaati haa wucalee mini qonnaa keenya silaataan kicalee alaakaa siroo galee. kiraari daamannaa si wayyaa yaadifee. kan du'e maabocha kan jiru wal jibbe yaa shimbirroon nanaati yaa waciti aadaa manaa goota noorimee yaa gifti seenii saddee. mulate biti dambala mulate biti dambala mulate biti dambala mulate biti dambala melbanyi kale kale butta kale sangota kufise kale sangota kufise kale sangota kufise yaa magala nobori ganama waaqni guddise ganama waaqni guddise ganama waaqni guddise ganama waaqni guddise yaa magala nobori ganama waaqni guddise ganama waaqni guddise ganama waaqni guddise ganama waaqni guddise ganama waaqni guddise. Induute ashagana feeroo daasirratti ijaaramana. Induute ashagana feeroo daasirratti ijaaramana. Ateete haadha xiyyaa sigaraddee tangalee kooda kiyya. Ateete haadha xiyyaa sigaraddee tangalee kooda kiyya. Arjaa arjaa faaruu taan namnu garagalee laalu. Arjaa arjaa faaruu taan namnu garagalee laalu. Ateete haadha xiyyaa sigaraddee tangalee kooda kiyya. Ateete haadha xiyyaa sigaraddee tangalee kooda kiyya. Belçiki şiki şiki nyata Belçiki şiki şiki nyata Folle Folle Folle Folle Ana galana nakute ya bona takayam teilata Ana galana nakute ya bona takayam teilata Ana galana nakute ya bona takayam teilata Ana galana nakute ya bona takayam teilata yaadaldeecha guduruushame yaadaldeecha guduruushame folle folle folle folle yaakallaa warra sanii follee dabdaabbuma yame yaakallaa warra sanii follee dabdaabbuma yame yaakallaa warra sanii follee dabdaabbuma yame yaakallaa warra sanii follee dabdaabbuma yame. yaakala warra sanii fuullee dabdaabbuma yaame. Kama kam kama kam. Yaakala warra sanii fuullee dabdaabbuma yaame. Kama kam kama kam. Yaakala warra sanii fuullee dabdaabbuma yaame. Kama kam kama kam. Yaakala warra sanii fuullee dabdaabbuma yaame. Kama kam kama kam. Induute ashagana feeroo daasirratti ijaaramana. Induute ashagana feeroo daasirratti ijaaramana. Ateete haadha xiyyaa sigaraddee tangalee kooda kiyya. Ateete haadha xiyyaa sigaraddee tangalee kooda kiyya. Arjaa arjaa faaruu taan namnu garagaree laalu. Arjaa arjaa faaruu taan namnu garagaree laalu. Ateete haadha xiyyaa sigaraddee tangalee kooda kiyya. Ateete haadha xiyyaa sigaraddee tangalee kooda kiyya. beekumni bitu yaabeenya yaa beekumni bitu yaabeenya fuullee fuullee fuullee fuullee si gabaan ulfinaan qabdu keessillee muree abbaan keenya si gabaan ulfinaan qabdu keessillee muree abbaan keenya si gabaan ulfinaan qabdu keessillee muree abbaan keenya si gabaan ulfina qabu keessillee muree abbaan keenyaa.
tikili faradi yaadanya tikili faradi yaadanya fuullee Fuullee fuullee.
fuullee Dhuftee magaalaan gimmichuu ijoollee morka murattu shanya. Dhuftee magaalaan oborii ijoollee morka murattu shanya. Dhuftee magaalaan michillee ijoollee morka murattu hanya.
dhufe magaalaan geenjii ijoollee morka murattu shaanyaa.
Dhuftee magaalaan gimmichuu ijoollee morka murattu shanya.
Kam akkam kam akkam Dhuftee magaalaan oborii ijoollee morka murattu shanya.
kam akkam kam akkam
Dhuftee magaalaan oborii ijoollee morka murattu shanya.
kam akkam kam akkam Dhuftee magaalaan gimmichuu ijoollee morka murattu shanya.
kam akkam.
Egaan qophiin keenya waliigalaa kan guyyaa har'aa kanumaan xumurame waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii wal fakkaatuun hanga walagarru nagaan nuuf turaa injifannoo uummata oromoof gadaan gadaa bilisummaati.